kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sadiitti ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. caamsaa 28 bara 2024 tamooltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati itiyoophiyaa keessatti kan kabajamu caamsaa 20 sababeeffachuudhaan yuunaayitid isteetsi ergaa dabarsitee jirti duulli filannoo kaadhimamtoota pirezidantummaa ameerikaa itti fufee jira lammiiwwan ameerikaa ganamaa aadaa isaanii dagatan gama aartiin deebisuun dandamachiisaa jiru. hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeeraa amma gara oduutti dabarra.
akka mul'atan hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin anbaaf qaaduu muradaati. ji'oottan jahan darban keessatti sarbiinsa mirga namoomaa itiyoophiyaa keessatti raawwatameen lubbuun siviilota dhibba tokkoo fi jaatamii saddeetii darbuu isaa koomishiniin mirga namoomaa itiyoophiyaa ibsa guyyaa har'aa baaseen beeksisee jira koomishinichi ibsa isaa kana keessatti qaamoleen sarbiinsa namoomaa kana raawwatanii humnoottan nageenyaa mootummaatii alattis waraana bilisummaa oromoo hidhattoota naannoo amaaraatii fi. warreen eenyummaan isaanii hin beekamne akka ta'e ibsee jira akkuma kanaan. namoottan ajjeefamanii dhibba tokkoo fi jaatamii saddeet kana keessaa namoonni soddomii ja'a humnoottan mootummaatiin namoonni jaatamii saddeeti waraana bilisummaa oromootiin namoottan digdamii shanii hidhattoota naannoo amaaraatiin akkasumas namoonni soddomii lama immoo hidhattoota eenyummaan isaanii addaan bahee hin beekamneen akka ta'e ibsi koomishinii mirga namoomaa itiyoophiyaa kun beeksisee jira. gabaasa koomishiniin mirga namoomaa itiyoophiyaa baase kana ilaalchisuudhaan dubbii himaan waraana bilisummaa oromoo kan idilee addunyaa obbo odaa tarbii yaada sagalee ameerikaatiif kennaniin gabaasichi yakkoota garaagaraa qaamolee adda addaa naannoo oromiyaa keessatti raawwatamanii gara waraana bilisummaa oromootti quba qabaa jechuudhaan akka hin fudhanne ibsanii dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf qaamni walabaa kan idilee addunyaa kan akka mootummoota gamtoomaniifaa akka qorannoo. geggeessanu gaafannaa jedhanii jiru koomishiniin mirga namoomaa itiyoophiyaa ibsasaa kana keessatti hidhattoonni naannoo amaaraatii fi oromiyaa keessa socho'aa jiranu haalduree tokko malee dhukaasa dhaabuudhaan waldhabdee jiru marii kanaa nagaatiin hiikuutti akka deebi'anus gaafachuun isaa beekameera.
hidhattoonni naannoo tigraay bakkawwan dhiyeenya kana humnaan qabataniiru jedhame aanaalee koramiif oflaa keessatti dhiibbaa mirga namoomaa raawwachaa jiru jechuudhaan jiraattonni ibsanii jiru.
sarbiinsi mirga namoomaa kun ajjeecha reebichaa fi namoottan qabanii dhoksuu kan dabalatu ta'uu isaa jiraattonni kun sagalee ameerikaatiif ibsa kennaniin beeksisanii jiru. himannaa kana irratti yaada kan kennan kantiibaan magaala korame obbo biraanuu haayiluu haleellaa hidhattoonni naannoo tigraay kun raawwataniin. namoonni afurii butamanii fudhatamuu isaanii namoottan torba immoo reebicha isaan irratti raawwateen miidhaan isaan irra ga'uusaa sagalee ameerikaatiif ibsanii jiru. bulchiinsa yeroo naannoo tigraayitti bulchaa godina tigraay kibbaa kan ta'an obbo haftoom kiroos himannaan dhiyaachaa jiru dhugaa akka hin taane ibsanii akka sarbiinsi mirga namoomaa hin raawwanne humnoottan tigraay qaamolee mootummaa dhimmichi ilaallatu wajjiniin hojjechaa akka jiran ibsanii jiru. haaluma walqabateen dhimma kana ilaalchisee wixata kaleessaa ibsa kan baase paartiin siyaasaa mormituun sochii biyyaalessaa amaaraa yookiin aabinni jedhamee beekamu humnoottan tigraay qophii waraanaa taasisaa akka turanu ibsee affaarii fi allaamaxaa irratti haleellaa raawwachuudhaan aanaalee raayyaa to'atanii ajjeechaa raawwatanii namoottan kumaan lakkaawamanu jireenya isaanii irraa buqqisaniiru jechuudhaan komii dhiyeessee jira. hidhattoonni naannoo tigraay magaalaa allaamaxaa fi naannoo isaa gallakkisanii ba'uu isaanii pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo tigraay obbo geetaachoo raddaa caamsaa 16 bara 2016 ibsa karaa miidiyaa hawaasaatiin kennaniin ibsuun isaanii gabaasamee jira. komii bulchiinsi yeroo magaalaa koramii fi paartiin aabinni dhiyeesse ilaalchisuudhaan. bulchiinsa mootummaa naannoo amaaraatii fi ministeera koominikeeshinii mootummaa federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne masfin arraagee gabaasee jira.
naannoo amaaraa keessaa waggaa bajataa bara 2016 dilaalli gadaanaan walitti qabamuunsaa ibsamee jira sababaa walitti bu'iinsa itti fufee jiruun baatilee kudhan keessatti dilaalli walitti qabame waggaa bajataaf kan karoorfamerraa walakkaadhaa gadi ta'uusaa mootummaan naannoo sanaa beeksiseera waggaa bajataa kanatti qarshiin biliyoonni 71 ol walitti qabamuuf karoorfamus walitti qabamuu kan danda'ame garuu qarshii biliyoona 33 ta'uu ittaanaatti gaafatamaan waajjira galii obbo Fiqira Maariyaam Dajanee kaleessa VOA'f ibsaniiru. hanga yoonaatti namoonni dilaala baasan 100,000 ta'an ofirraa hin baasin akka jiran illee himaniiru. oduu ittaanuun immoo itiyoophiyaa keessatti akka guyyaa biyyaalessaatti kan kabajamee oolu caamsaa 20 sababeeffachuudhaan yuunaayitid isteetsi ergaa dabarsiteetti.
ministeerri dhimma alaa mootummaa yuunaayitid isteetsi antoonii bilinken guyyaa itiyoophiyaa keessatti akka ayyaana biyyaalessaatti kabajamee oolu caamsaa 20 sababeeffachuudhaan maqaa mootummaa yuunaayitid isteetsiin ergaa dabarsaniin yommuu guyyaa biyyaalessaa kabajaa jirtan kanatti hawwii fi gammachuun qabuun ibsaa jedhanii jiru itti dabaluudhaanis yommuu waggaa 120ffaa hariiroo dippiloomaasii yuunaayitid isteetsii itoophiyaa wajjiniin qabdu yaadannu kanatti walitti dhufeenya yuunaayitid isteetsii fi itoophiyaa gidduu jiru caalaatti jabaachuudhaan itti fufa jechuun isaaniis beekameera yuunaayitid isteets yaalii mariidhaan nagaa argamsiisu nageenya diinagdee biyyoottan lammanii mirkaneessu qindoomina walootiin rakkoowwan addunyaa kan akka jijjiirama qilleensaatiif fayyaa dura dhaabbachuu akka deeggartu ibsi antooni bilinken kun dabalee beeksisee jira qormaataalee jiran moo'ichaan bira darbuudhaan abdii ifa ta'e uumuudhaaf yommuu yaaliin taasifamaa jiru kanatti yuunaayitid isteets uummata itiyoophiyaa cina akka dhaabbattus ibsi antooni bilinken kun eereera kunittuu kanaan jiru guyyaa mootummaan dargii aangoo irraa kaafamee fi guutummaa biyyaalessaa keessatti kabajamee oole kana ilaalchisuudhaan ibsa kan baase mootummaan yeroo kan naannoo tigraay uummanni tigraay caamsaa digdama sirna haqaa fi walqixxummaa akkasumas sirna ijaarsa diimokiraasiitiif farra ta'e diigeera jechuudhaan akka guyyicha kabajuus beeksisee jira.
keeniyaa keessatti sirni himannaa loltoota biyya biriteen irratti dhihaate dhaggeeffatamuu jalqabeera.
loltoonni biyya biriteen bara keeniyaan sirna bittaa ingiliziin jala turte bakka naakuruu jedhamu buufatanii leenjii waraanaa kennaa turan namoota naannoo sana jiran irratti ajjechaa fi miidhaa adda addaa raawwachuudhaan kan himataman dhaabbanni oduu ajaansi firaansi pireesiin ajaja paarlamaa mootummaa biyyattii inni jalqabaa dabarse waabeeffachuudhaan akka gabaasetti dhaggeeffannaan himannaa kun. sarbiinsa mirga namoomaa reebicha hidhaa seeraan alaatii fi ajjeechaa lammiilee keeniyaa irratti raawwatame irratti kan xiyyeeffatudha himannaan kun kan jalqabame bara 2019 yommuu ta'u komishiiniin olaanaan biriteeni biyya keeniyaa keessatti argamu adeemsa qorannootii fi sirna dhaggeeffannaa yakka kanaa irratti deeggarsa akka agarsiisu ibsuun isaas gabaasameera.
gara gabaasaalee keenyatti aanutti ennaa ceenu joo baayidan irra deebiin filatamuudhaaf beeksisa duula filannoo dijitaalaa filattoota laatiinoo irratti kan xiyyeeffate jalqabanii jiran kunis imaammata maatii addaan ba'uu falmisiisaa pirezidaantii duraanii doonaald tiraampin isa ziiroo tooleraans yookaan gonkumaa carraa kan hin kennine kan daangaa yuunaayitid isteetsiif meeksikoo irratti qaban yaadachiisuuf yaalee jira gabaasaa aliinii beeroos mitukku faqaadu dhiyeessa.
Waqtii filannoo pirezidaantii kanatti sammuu filattootaa keessa waa'een godaantotaa waan jiruuf duulli baayidan immoo imaammata bulchiinsi tiraamp dhimmicha irratti qabu isaan yaadachiisuuf tattaaffii taasifamu jabeessaa jira. Qoricha fidu yakkoota fidu beeksisni dheerina sakandii shantamaa kan maqaa riippidaappaarti jedhuun hojjetame. suurota daa'imman bo'anii kan agarsiisuu fi yaada farra godaantotaa pirezidaantiin duraanii doonaald tiraamp dubbatan tokko tokkos mul'isa.
inni imaammata gara jabeessa maatii gargar baasuu fi kan namummaa hin qabne isa daa'imman daangaa irratti maatii isaanii irraa gargar kutu deebisuu barbaada. yaajamaa nuti eenyummaan keenya kana miti.
imaammanni maatii adda baasuu kun kan labsame waggaa ja'a dura yommuu ta'u daa'imman kuma shanii ol ta'an warra isaanii fi firoottan isaanii ga'eessota biroo irraa akka adda ba'an isaan taasiseera gariin isaanii immoo daa'imman xixiqqoo turan gareewwan mirga immigireeshinii immoo bulchiinsa tiraampiin himatu lii gileeriin itti aanaa daariktara piroojeektii mirga godaantotaa aclu fi dhimma maatii adda bahuu irratti abbaa seeraati.
ACLU'n jalqaba bara 2018tti himata maatii addaan ba'uu kan dhiyeesse yommuu ta'u bulchiinsi Tiraamp gocha ijoollee warra isaanii irraa fudhachuu irratti bobba'ee akka jiru kan hubanne.
Imaammata kana jalatti maatiin gargar ba'aniiru. Akkasumas maatiin kaan seeraan daangaa ceetaniittu jedhamuun yakkaan himatamaniiru.
Himata miisii LVIC jedhamu gara mana murtii federaalaa Saan Diyaagootti finne. Dhuma irrattis imaammanni kun heera mootummaa kan faallessu gara jabeessaa fi kan sammuu ol ta'e ta'uu isaatiin dhorka mana murtii irraa arganneen bulchiinsi Tiraamp hijaammata kana hatattamaan akka dhaabuu fi daa'imman fudhataman hunduu akka deebifaman. Maatii kana akka arganu nu gargaaruu qabnaa turre.
Himannaan kun bara 2023tti kan xumurame yommuu ta'u daa'imman maatii irraa adda ba'anii jiran gargaarsa eegumsa fayyaa manaa fi gargaarsa fedhii seeraa ni argatu jedhame akkasumas adeemsa kooluu galtummaa saffisaa akka argatanii fi turtii waggaa sadiif dhiifama namoomaa seeraan yuunaayitid isteetsi keessa isaan jiraachisuu dandeessisu argachuu danda'u kan jedhudha kunis ta'ee hanga ammaatti. ijoolleen kuma tokko ta'anii maatii fi firoottan isaanii waliin wal arguu hin dandeenye.
waggootaa fi maatii addaan ba'an barbaadaa turre baay'een isaanii ammayyuu hin argamne.
bara 2018tti doonaald tiraamp erga wawwaannaa biyyaalessaa fi idil addunyaa boodas imaammata maatii addaan baasu biraa keessa deebi'uun bulchiinsi isaanii ajaja hojii raawwachiiftuu mallatteesse.
sababni isaas namoonni akka seenan barbaanna garuu seeraan seenuu qabu.
bulchiinsi baayidan imaammata immigireeshinii tiraamp duubatti deebisuun miseensota mana maree rippaabilikaanotaa irraa qeeqa kaaseera gileeriint immoo manni murtii ji'a muddee keessa ajaja akka baasee ture ibsa.
waggoota saddeetii fi bulchiinsi kamiyyuu gocha maatii addaan baasuu irratti ni hirmaatu ittuu yeroo hin murtoofneef ta'e ni barbaannaa turre.
qondaalonni daangaa yuunaayitid isteetsi ammayyuu daa'imni tokko balaadhaaf saaxilamee yoo jiraate maatii irraa addaan baasuu danda'u addaan baasuun galmaa'ee abbootiin seeraa immigireeshinii dirqama beeksifamuu qabu garuu bulchiinsi gara fuula duraatti maatii addaan baasuun. irra deddeebbiinii fi akka idileetti deebi'ee akka raawwatamuuf yoo yaalan abukaatoowwan immigireeshinii gara mana murtiitti deebi'uuf qophii ta'uu dubbataniiru jala gabaasni alini beeros sagalee ameerikaaf ergiteettu.
abbaan alangaa mana murtii yakkaa akka sadarkaa addunyaa himannaa yakka waraanaatiin hoogganoota israa'eliif hamaas lamaaniif ajaja hidhaa barbaadaa akka jiru beeksisuunsaa gamlachuurraa dheekkamsa hordofsiisee jira. gamlameenuu waraana gaazaa keessatti ija walqixxeen ilaalamuun isaanii akka isaan aarse dubbatu gabaasaa riikii roozan talaaviiv irraa ergame jaallanne dhiyeessa.
abbaan alangaa mana murtii yakkaa kan idil addunyaa kariim kaan wiixata darbe hoogganoota hamaasiif israa'el ajaja hidhaaf barbaadaa jiraachuu isaanii beeksisuun paalestiinotaaf israa'eloota damee siyaasaa hundarra jiran biraa balaaleffannaan isa mudatee jira. Muumichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuun himannaa kaan isaan irratti dhiyeessan balaaleffataniiru.
Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas.
Kariim kaan hooggantoota Israa'elii fi jalakaattota Hamas xaxaa tolchuun sobaan wal fakkeessuuf xaxaa tolchan. Kun akkuma haleellaa fulbaana kudha tokko booda pirezidaant Joorji Buushii fi Osaamaa Billaadin wal fakkeessuu yookaan. yeroo waraana addunyaa lammaffaa gidduutti firaanklin d ruuzaveltii fi hiitler wal fakkeessuuti.
abbaan alangaa mana murtii yakka qoratu kan addunyaa yookaan icc natanyaahuu fi ministeera ittisaa israa'el yoo'aaf gaalaant yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatan beela akka mala waraanaatti fayyadamuu dabalatee himatanii jiran. israa'el miseensa mana murtii yakka qoratu kan addunyaa waan hin taaneef ajajni hidhaa yoo ba'eeyyuu natanyaahu fi gaalaanti himannaan deemsa mana murtii kan hatattamaa isaan hin mudatu garuu dandeettii biyya alaa deemuuf qaban gufachiisuu danda'a. xiinxaltoonni seeraa kan israa'el seera qabeessummaan isis hoogganoota biyyootii sirna haqaa gaarii hojjetaa jiru qabanii fi karaa deemokiraatawaan filataman irratti. tarkaanfii fudhachuusaa mormu Aan Herzberg gorsituu seeraa kan dhaabbata qorannoo gaggeessu kan mootummaan ta'in yookaan NGO'ti akkas jedhan.
The court is only supposed to exercise its jurisdiction in cases where countries are unwilling or unable to investigate uh, charges of war crimes and crimes against humanity.
Manni murtii aangoo kana fayyadamuu kan qabu dhimmoota biyyoonni yoo himannaa waraanaa yakkaaf yakka dhala namaa irratti raawwataman qorachuuf fedhii hin qabne yookaan hin dandeenye qofaarratti.
Israa'el sirna qorannoo cimaa waraana ishee keessaa qabdi. Caasaa haqa siviilii ministeera haqaa keessaa qabdi. Akkasumas sirna haqaa baay'ee socho'aa jiru kan himannaawwan kana madaalus qabdi. Faalisxinoonni gama isaaniitiin himannaa yakka waraanaa ICC'n Hamaas irratti raawwate kanneen akka jireenya booji'amtootaa fi gudeeddii dabalatee balaaleffachaa jiru. Manni murtii yakka qoratu kan addunyaa himannaa kan hoogganaa siyaasaa Hamaas Ismaa'eel Haniyaa fi hoogganoota waraanaa lamarratti dhiyeessee jira. Mohammad Abdul Al lammii Faalisxiin kan magaalaa Gaazaa gama kibbaa Raafaa keessaa buqqa'eedha. Yaada kenneen يعني حماس كيف بدها تكون اللي هو مجرم اضحام How can Hamas be a war criminal when we are the ones occupied, the ones who are defending their land?
Osoo nuti Faalisxiinonni dhuunfatamnee jirru akkamitti Hamaas yakkamaa waraana ta'uu danda'a? Warri lafa isaanii irratti falmaa jiran akka yakkamtoota waraanaatti lakkaa'amu?
jechuudhaan gaafata. Xiinxalaan lammii Faalisxiin tokko akka jedhutti gamlachuu gocha onkololeessa torbaaf sana booda raawwataniif itti gaafatamuu qabu. Daa'ud Kutaab gaazexeessaa Faalisxiin kan Al Monitor jedhamuuti.
Hamas committed war crimes. I mean, I believe Israel committed a lot more war crimes. The key here is whether the Israeli prime minister and defense minister Hamaas yakka waraanaa raawwateera. Israa'el yakka waraanaa kana caalu baay'ee raawwatte jedheen amana.
Asirratti dhimma ijoon muummichi ministeeraa Israa'el Natanyaahuu fi ministeerri ittisaa ka biyyattii yoomiyyuu haa ta'u hidhamanii murtii argachuuf dhiisuu isaaniiti. Yoo kun hojiirra hin oolu ta'e Israa'eliin dhiisanii Faalisxinoota qofa himachuun waan haqa hin qabne fakkaata. Natanyaahuun akkaataa waraana Gaazaa keessatti gaggeessaa jiraniin Israa'el keessaaf alatti bal'inaan qeeqamaa turan. Amma garuu qeeqxonni kun hedduun isaanii himannaa ISIS irratti dhiyeesse kanaan haala kanaan dura baratamee hin beenneen Natanyaahuu deeggaruuf hiriiranii jiru.
amma immoo gara qophii torbanii waa'ee uummata oromootti dabarra. dhufaatii sabaa himaalee hawaasaa hordofee miidiyaaleen idilee dhugaa baasanii gabaasuu irratti rakkoon isaan mudachaa jiraachuu gaazexeessonniif barsiisaan gaazexeessummaa himanii jiru galmoo daawit kanarratti gabaasa qaba.
Gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaa as magaalaa Adaamaatti kan argamu OBS'if hojii gaazexeessummaa ganna sagalee oliif hojjechuu dubbata. Oduu sagantaalee bashannanaa fi qabiyyee kaan kan tamsaasu OBS dhiyeenyaas qabiyyeewwan gama saba himaalee hawaasaan dhiyaatan dhiibbaa inni itti fide jedhu Bosonaan akkasiin ibsa.
Televezyiiniin OBS miidiyaa TV biyya kanatti isaa lammaffaadha. Amma gara waggoota kudhaniitii tamsaasa kana keessa kan nuti jirru. Kabira haafuutii. Jila yookaan sirna gadaa tokko bakka ta'etti yoo geggeeffame yeroo sana miidiyaaleen mootummaa kabareejii isaanii bakka hunda qaqqaba waan ta'eef nuti immoo keessumaa bakki daddarbinee geenyu kuni nuyi intaa'ee dhaggeeffata jechuun danda'a hawaasni yeroo sana namni waan akkas akkasii ture yoom gadhiistu yoom darba waan akkas akkasii ture. Har'a garuu sanaa miti jechuun danda'a. Nu dursanii osoo nuti kaameraa keenya bakka sana bakka waraabni sana buqqisnee hin deemin viidiyoonsaa odeeffannoonsaa miidiyaa hawaasaarra guutee jira.
Qabiyyeewwan sobaa himaalee hawaasaa kun dhaadessa ragaa hin mirkanaa'inii fi ali'al maqaballeessii fi kaanis waan of keessaa qabaniif jedha bosonaan odeeffannoon ragaan hin deeggaramne gaafa babal'atu sobaa himaalee idileettu hojiidhaaf danqa nutti fidaa jira jedha.
Dhugaan otoo mana ishiitiin bahiin soomni addunyaa kana si'a sagalmoo si'a meeqa waliin geessii jedhan naannoof ta'e waan ani himuu fi akkas akkas jedhee bakka sana dhaabadhee yookiin waan sana hojjedha caala odeeffannoowwan sobaa tamsa'an sun isaan caala yeroo bakka qabatan xiqqoo nagaddisiisu.
Gaazixeessaa Daani'eel Tasfaayee oduu gabaasaa waliif tiiviiti. Sabaa himaaleen hawaasaa hojii tumsa namoomaa dabalatee waan kaaniif gaarii ta'anus odeeffannoo dhugaa ta'etti danqa yeroon isaanitti ta'anis hedduudha jechuun dubbata.
Odeeffannoo tokko hawaasa biraan gahuudhaafi piroosesii keessa darbu yookaas ulaagaa keessa darbu qaba. Oduu ta'uu danda'a wanti kun jedhameetu yaadama. Sana gochuudhaaf immoo ganaa iskiriptiinsaa barreeffamee gulaalamee erga itti amanamee booddee qaama lachuu qaama adda addaan dubbifamee wanti sun yoom ta'ee maaliif ta'ee rakkoon sun akkamitti uumame jedhameeti jechuudha kan inni hawaasa bira gahu. Amma garuu namni hundumtuu of harkaatii kaameraa waan qabuufi bakka argeetti waan iji isaa argee tokko. itti gaafatamummaa tokko malee jechuudha waraabee sooshaal miidiyaa irratti gadhiisa hawaasi kun jechuudha odeeffannoo qulqulluu akka hin arganne burjaajii uumaadha jechuudha.
sababa odeeffannoo gartokkee jechaan ibse kanaas hawaasni odeeffannoo gama lamaa saba imaalee idileen darban akka shakku taasiseera kan jedhu daani'el amma fayyadamni itti gaafatamummaa qabuu fi hordoffiin seeraallee waan kana furuudhaaf barbaachisaa ta'uu hima. Beeyyanee Taaddasaa Magarsaa Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa gaazexeessummaati. gama faayidaasaan sabaa imaan hawaasaa uummatni odeeffannootti akka siqu sabaa imaalee idileef ammoo galtee dabalataa uumee jedhe garuu itiyoophiyaa keessatti sabaa imaaleen idilee carraa kana fayyadamaa hin jiran jechuun qeeqa.
sabaa imaaleen idilee kuni hojii isaan irraa eegamu ba'aniiru kan jedhuyyuu gaafii keessa jira maal jennaani heeruu bal'aa sooshaal miidiyaa kanarraa argachuu hin danda'u. garuu ammoo isaanumtuu seerri amma miidiyaan keenyatti jiru dhugaa dubbachuudhaa fi wantoota gaarii baay'ee keessa jira. Isuma seera sanallee fayyadamuu hin dandeenye baay'een isaanii. Warri akkuma durii daayikootomii sana isa inni kaan akka mormaa inni kaan akka deeggaraa ta'ee jiraatu suni seerri akka sanatti tures afeeyyuu sammuun ogeessota miidiyaa keenyaa kanarraa hin bilisoomne akkamitti naan jedhu. Warri kun qophii tokko yoo qopheessan oduu tokko yoo hojjetanii sammuun isaanii isa duriitiin nan adabamaa nan hidhamaa maalan ta'aa sana keessa waan jiruufi. Salfi sensarshiippii yookaan ofumaaf gulaaluutu isaan irratti mul'ata. Gama mootummaatiinis seerri gaariin jiraa yeroo tokko tokko waan xiqqoo tokko yoo isaan qeeqte waan xiqqoof dallan waan akkasii jiraa.
Odeeffannoowwan hin mirkanaa'in haasawaan jibbiinsa of keessaa qaban karaa sabaa imaalee hawaasaa babal'atan kun duudhaa hawaasaa diiguu dabalatee biyyaaf balaadhaa jedha bayyanaan.
Rakkoo hawaasummaa fiduu danda'a. Rakkoo siyaasaa amma ani arginu qabataman biyya keenya keessatti asittis asittis waraanni ta'u kuni isuma dur sooshaal miidiyaa irra ture ol guddataa ol guddataa deemee gara qawwee kaasisuutti deeme. Rakkoo gugurdaa fideera karaa siyaasaatiin. Karaa hawaasummaas immoo hawaasni keenya safuusaa wal kabajuusaa akka dhiisu taasisee jira. Kanaaf furmaanni jiru maali? Jalqaba irratti warri miidiyaa idilee jennu kuni. Bakka baay'ee ga'uu waan danda'aniif akkaataa fayyadama miidiyaa irratti namoota barsiisuudhaan namoonni waan kanarraa akka deebi'an gochuun hin danda'amu. Lammataa hawaasa keenyaa fi karaa adda addaatiin barnoota hubannaa fayyadama miidiyaa irratti hundee qabsiisuudhaan awweer gochuun hin danda'ama. Karaa kanaan hambisuun hin danda'amas.
Bayyanaan seera dura rakkoo kana kan fooyyessu hawaasni fayyadama saba imaalee barachuutu falaa erga jedheen booda afaan faajjiin qaamota dhuunfaa fi kan mootummaa keessallee ta'aniin uumamanii akka tamsa'an taasifaman jedhe dhaabbachuu akka qabanullee eereetu jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
amma dabareen ka qophii dubartootaaf maatiiti. dizaayineroonni faashinii lammiiwwan ameerikaa ganamaa torban faashinii ka lammiiwwan kanaa kabajuuf kutaa kibba gama dhiyaa ameerikaatti wal gahanii jiran gustaavo maartiines saantaafee niiwu meeksikooirraa gabaasa erge kunoo.
dhalattoonni lammiiwwan ameerikaa ganamaa kanneen faashinii jaallatan seenaa boodatti deebi'anii ilaaluudhaan akkasumas isa gara fuula duraa immoo ofitti haammachuudhaan torban faashinii jedhamuun kakabajan irratti wal gahan sirna kanas dizaayineroonni dhalattoota ganamaa haala adda addaan kabajan yeroo hedduu faashiniin aadaa biyyaa sun waggaatti kan kabajamu qaama gabaa guddicha dhalattoota ameerikaa ganamaati. garuu agarsiisa sana kan qopheessan amber daawunbeer roob yeroo itti faashinii aadaa biyyaa dizaayineroota agarsiisaniif qophee addaa itti qopheessaniif jiraattota jalqabaa kan itti mul'isan ammaa jedhu Contemporary indigenous artists and fashion don't get the recognition or the footprint or the representation that um, it needs to have, especially considering the history of.
Artistoonni dhalattoota biyyattii ganamaaf faashiniin isaanii yeroo ammaa beekamtii yookaan ilaalchaan argatan keessumaa innaa seenaa aartii lammiiwwan ameerikaa ganamaa kan diizaayiniif aadaa gabbataa ta'e kan amma ameerikaaf kaanaadaa keessa jiru innaa ilaaltu jechuudha aartii uummata kanaa kan bifa maraaf beekamtiin kennamuu qaba yeroo ammaa garuu ilaalcha argachuu qabu hin arganne jedhan dizaayinar himkalaas paam baakars akaakiliinsee abboota jalqabaa kaanaadaarraa dhufanidha iskwaamish kwaakwaa kawaak kan jedhaman uummata dhalattoota duraanii naannoo andaara galaanaa kaaba gama bahaa odola vaankoover kaanaadaa jiraatanii dizaayinar himkilaas paambeekar faashiniin lammiiwwan kanaa walga'ii xiqqoo kan kurna dura agarsiifamaa tureen mul'ataa turerraa amma guddataa dhufeeraa jedhu.
I think every designer you talk to, their pieces all tell a story of their history. Um, so coming together, showing myself from the.
Dizaayinarri ati waliin haasoftu hundi aartii isaanii hundee seenaa isaanii kan himannatti fakkaata. Kanaaf walitti dhufuudhaan andaara galaana kaaba dhihaarraa dhufanii kan of mul'isan torontoorraa nama dhufee qabdaa jechuudha. Achis odola tartil jedhamurraas nama qabda. aartii lammiiwwan ganamaa kan odola tartiliif ameerikaa kaabaarraa dhufeef beekamtii guddaa ta'uuf deemaa jedhan dizaayineroonni hawaasummaa ibsa kennuurraa of hin qusanne tuutni walgees innaa dizaayinar diin keeriiwud aadaa faalistiinotaaf diin walmakuun ilaalcha gamtaa ittiin jette harka walitti dhahaniifii jiran moodel edwiin felter immoo wallee afaan teewaa jedhu wallise.
By weaving together our two cultures through our clothing, I wanted to show how similar we are in what's happening right now.
Karaa uffannaa keenyaa aadaa lamaan wal simsiisuudhaan hagam akka wal fakkaannuuf amma maaltu ta'aa akka jiru mul'isuun barbaade sababiinsaas mala an ittiin ilaalu paalistiin keessatti amma kan ta'aa jiru kan lammiiwwan ganamaa yuunaayitid isteetsi keessa jiraatan irratti ta'eedha jette. ayyaaneffannaa aartii lammiiwwan ganamaa kun qalbii taatolee beekamuullee hawwatee jira taatoo hooliiwud kan ta'e weessu istuudii kun hin ta'a jedhee takka hin yaadne jedha.
If you had asked me if there was going to be a fashion week of Native American fashion uh, even 15 years ago, I would have said, ah, you're crazy. But...
Agarsiisa kanaa alattis qindeessitoonni akka jedhanitti dizaayineroonni lammiiwwan ameerikaa ganamaa waggaa waggaan gabaa hindii guddicha jedhamee beekamutti makamuu itti fufuudhaan faashiniif moodeloota dhalattoota ameerikaa kanaaf waltajjii bal'aa kennuuf jiru.
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. pirasii walabaa irratti hundaa'a. as sagalee ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. as sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasummaa keenyaan hordofuu dandeessan akkasumas iimeelii yoo nuuf ergitan nu qaqqaba gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodyuusarii keenya nugisuu taamree qophii keenya gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiste tigisti gammee waliin kan isin keessummeesse antuu jubee horaatiin qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.